iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika turigenekerezo rya cumi na gatatu kwezi kwa kabiri k'umwaka wa bibiri na cumi n'indwi mwiriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi ry'amerika risamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri sitiyo ya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diyani n'ahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya none ko ugiye urwaye ko yakugopesha atarabangura akenye ukazomuriha uyaronse reka nta ngorane yari bwadutere mu bisanzwe uyu ni umwe mu banyagihugu wo ku mutumba nyakararo wa komine rutegama y'intara ya muramvya avuga ko ikibazo c'ubukene gituma bahitamo kwivuriza ku baganga batemewe n'amategeko nawe woronka ibyo uzi urakoza urose nk'uduharage hoho ukavuga ati ndaturiye hoho uvuga ati jewe uno munsi ndi umuzungu uyu nawe ni nahimana ivete ari mu bana baheruka guhebeshwa ishuri n'inzara mu ntara ya karuzi izo nkuru ziri mu zo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu abatwumva muri mu ikambi ya rusenda iri mu gihugu cya kongo namwe bwe twabagendeye ntimucikwe n'amakuru avugwa iwanyu ariko imbere y'ayo makuru avugwa mu ntara no mu makambi mbanze ndababwire muri make ko aba- amakuru atangwa n'igisirikare ca somaliya avuga ko abagwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa al shabab bateye ikambi zibiri za gisirikare ziri hanze y'umugwa mukuru wa mugadisho mu bucagucagu bwo ku munsi w'imana abanyagihugu bo mu duce twa tisila na warm ahan batangaje ko abagwanyi bateye izo kambi ku mwanya umwe amakuru atangwa n'igisirikare ca somaliya avuga ko ikambi imwe yarimwo abasirikare bava kuri mirongo ine gushika kuri mirongo itanu abasirikare ba somaliya bashika kuri babiri nibo bapfuye mu kambi ya tihile mu gihe mu yindi kambi ya warmaha ata amakuru y'ababo ba- bapfuye aratangazwa abategetsi mu gisagara ca mu gisata cayimukira hano muri leta z'ubumwe za amerika barahagaritse abimukira baharugwa mu majana batemewe n'amategeko mu mihingo itandukanye y'igihugu abategetsi bamenyesha ko iryo hagarikwa ataho rihuriye n'aho biruko n'itegeko riheruka gusohorwa n'umukuru w'igihugu donald trump ikinyamakuru the washington catangaje ko abafashwe ari abantu basanganywe ivyaha bibagira kandi ko ari igikorwa gisanzwe kirangurwa mu mirimo ya misi yose muri ino ndwi irangiye iryo hagarikwa ryakozwe mu mareta atandatu harimo n'ibisagara nka atlanta chicago new york na los angeles aho abantu bashika ku ijana na mirongo itandatu bafashwe n'igipolisi mu kwezi guheze kwa mbere perezida donald trump yarasohoye urwandiko ruvuga ko hari abantu bashika ku miliyoni cumi n'imwe z'abimukira baba ku butaka bwa amerika batabifitiye uburenganzira perezida trump yaratanze kandi uburenganzira bwo gutahukana abimukira bose batabifitiye uburenganzira bafise ivyaha bibagira co kimwe n'abafise ivyaha bito canke batagira icaha na kimwe iyindi nkuru ivugwa muri make nuko abagiriki barenga ibihumbi mirongo irindwi bo mu gisagara ca tesalonike bara- bara- eh, bakuwe mu ngo zabo kuno w'imana kugira ngo abahinga babashe guturitsa bombe yagaragaye mu butaka bwo muri ako karere itabashije guturika mu ntambara ya kabiri y'isi yose iyo bombe irimwo ibiro bishika amajana abiri na mirongo itanu vy'ibisasu yabonywe ku metero zitanu uja ku mu kuzimu igihe bari mu bikorwa vyo kubaka ahari sitasiyo y'igitoro mu ndwi zibiri ziheze amakuru atangwa n'imenyeshamakuru mu bugiriki avuga ko iyo bombe yatewe n'indege y'ubwongereza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ine na gatatu mu gihe c'intambara ya kabiri y'isi yose radiyo ijwi rya amerika mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwo kuri interinete yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa kaburungu com nayo ku rubuga rwa facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara ijwi rya amerika tukaba tukiri mu kwezi duhimbaza imyaka mirongo irindwi n'itanu tumaze
iwanyu mu ntara kwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu Ikiganiro cacu cuno munsi tugere mu ntara ya Muramvya ari muri hagati mu gihugu c'u Burundi ubukene bwugarije abanyagihugu ku mutumba Nyakararo uri muri commune Rutegama y'intara ya Muramvya batuma bivuza ku baganga bo mu gifuri abajejwe amagara y'abantu bagabisha ko ivyo bishobora gusinzikaza ubuzima bwabo ariko naho biri uko bamwe mu banyagihugu bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko atakundi bari bubigenze Diane Ndonse akoye ijwi rya Amerika mu ntara ya Muramvya abanyagihugu bo ku mutumba wa nyakararo muri komine rutegama bavuga ko abaganga bo mu gifuri babafitiye akamaro ku bw'ubukene babayemwo aha ni mu gihe bavuga ko ari ukwivuza kuzimbutse bagereranije no ku mavuriro azwi n'amategeko ku bw'aba banyagihugu ukudatumwa ibipimo bitandukanye bumva ko ari inyungu kuri bo iyindi siguro batanga ni uko abo baganga bo mu gifuri babaha amadeni y'imiti ariko rero muri kino gihe abajeje intwaro bavuga ko bahagaritse uwitwa yohani yahora avura mu kinyegero kuri uwo mutumba wa nyakararo ariko nubwo biri uko abanyagihugu ntibatahura ingorane zo kwivuza ku baganga ba magendu ibyo bigaragarira mu mvugo zabo aho basaba ko yobandanya bavura aba ni bamwe mu baganiriye n'ijwi rya amerika abanye urugendo akatuvura tugakira mu bumwe n'amahoro kandi umwikoze ko yaragutabara ukamuronderera yaradufasha basi yohani yarakwiye kugaruka nuko akadutabara kuko naho haba mu ijoro twaza tururikiwe haba ku mugore umwana afashwe twaza ngaha none ubundi tukigira aho twikora agikora bataramwirukana none ko ugiye urwaye ko yakugopesha atarabangura akenye ukazomuriha uyaronse iciza ni uko yari afise amaboko meza ku bantu agukoze ko gusa ucukira amakuru dukura muri uyu muryango wa yohani avura bitazwi n'amategeko ni uko atamashure ajanye n'ubuvuzi yize ico bikoze yatanguye kuvura abantu igihe cyo mu myaka yahera y'intambara yahitiye mu gihugu abanyagihugu bavuga ko ico gihe yabagiriye akamaro kuko atahandi bari bafise baja kwivuza ariko ahanini bakavuga ko yatanga imiti y'abakomeretse mu ntambara alexandre nshimirimana wo mu muryango wiwe araducira ku mayanga ubuzima bwa yohani yahora akora afasha abantu mu ntambara hanyuma hama haraziye baramutoteza bamaze kumutoteza yahisemo guca biheba byose ubu yikorera twiwe aricururiza mwebwe nk'uwo mu muryango iwabo yiziki mu bisanzwe yize ajya ya kera amaze kuyiga hari amashuri ya kera biga yo muri fuwaye amaze kuyiga uretse ko bahavuye babomora bakajya muri tanzania babomoye rero baragira n'igihe akorana n'ikiroberi mu bw'ubu byarahagaze uko kwivuza mu kinyegero ku banyagihugu gutumwa no kubura amafaranga bivuza ko ibintu bikunyuka iyo umuganga abandikiye umuti bajya kugura kuko bavuga ko badaheza ngo baronke amafaranga musitanteri wa komine rutegama vivine ndayambaje aremeza ko aba banyagihugu bafise ubukene bwo kwivuza aho atanga akarorero kuko bibagora kwivuza indwara ya malariya ari nayo muri kino gihe ibangamiye abatari bake muri iyo komine icyo biva ko ubukene cyane cyane bw'amafaranga kuko iyo bagiye kwa muganga bisaba yuko babaha nka kira ya kinini hanyuma kugira ngo bashobore guca bayiriha bikabagora hama rero bagaca bagenda kurya muganga wa magendo kuko aca ibinini bikwiranye n'amafaranga bafite uburongo y'intara y'ubuvuzi ya muramvya muganga anakire nahayo avuga ko ingorane zo kwivuza ku banyagihugu leta iriko iragerageza kuzitorera inyishu icishije mu mugambi wayo wo gukinga no kwitegekaniriza kazoza ku banyagihugu uwo nawo tukabibutsa ko ubasaba kwiyunga mu mashyirahamwe kugira ngo bashobore kuvuzanya hagati yabo muganga anakire nahayo avuga ko ibyo bizobafasha kuvura abanyagihugu atampungenge mu bijyanye no kurihwa amafaranga rero n'aya mashyirahamwe niyakomera neza nayo nyine twayafata yuko nayo nyine ameze nk'amasuranse nta mpungenge tuzogira mu gihe amashyirahamwe niyakomera kwa muganga turabona ko tuzorihwa neza muganga anakire nahayo agira ko asaba abanyagihugu guheba kwivuza kuri bene abo baganga batazwi n'amategeko kuko igihe bagiye kwivuza amazi yarenze inkombe ataco baheza ngo babafashe rero mbere dutereyeho n'akamo abenegihugu kugira ngo bamenye yuko kwivuza ari kwa muganga azwi wa leta canke amavuriro twavuga yabihebeye imana hari n'amavuriro ndetse yabashaka yabikorera utwabo azwi ndetse ubushikiranganji bwagize ko amatohoza ukana ko abavura ashobora gukora kuko hari abavyigi bashobora kuvura kandi bafise n'ivyuma bizwe rero dutereha akama baba bakora ivyo bintu baragabishijwe twaramaze gufata ingingo zikwiye turakorana n'intwaro ndetse n'abajejwe umutekano umwanya wose tubumvise bazofata barengutswe kandi tukabwira n'abene igihugu yuko batoza barajuragirika kuko baheza kuja aho hantu bakahahombera amagara yabo canke bakaza ibintu byamaze kuyangara tutagishobora kubakiza amakuru dukura mu buvuzi bw'aha mu ntara ya muramvya ni uko no mu yandi makomine y'iyo ntara hari abiyita abaganga bakavura abantu mu kinyegero akandi karorero ni umuntu akura amenyo muri komine ya mbuye diane ndonse mu ntara ya muramvya ijwi rya amerika urakoze diane nayo ndabicaye ku masonga mu kanya inzarirangwa muri komune ya nyabikere intara ya karusi iriko iratuma abana batari bake baheba amashure ku ishure ryisumbuye rya muramvya maramvya murantunga bamenyekanye barenga gato mirongo ibiri bahevye muri kuno kwezi kwa mbere naho ku ishure rito ryaho abatangaje ko bahevye mu kwezi kumwe ni icenda abajejwe ivy'indero kuri iryo shure bavuga ko uretse guheba n'abana bashoboye gutonda baguma bisinzira ko mw'ishure bigatuma umwimbu utaba neza umunyamakuru wacu fideli d'antoine nsabimana niwe aduha inkuru ndende kuri uwo mutumba wa maramvya abana bahevye amashure wabona bariko barurira ibiti vy'amavoka canke ivy'imyembe bahiga ico rirenze abandi nabo cane cane bagizwe n'abana b'abigeme ubasanga bari ku biti vy'isombe bariko baramura utuboga two gufungura utwo tuboga two mu bwoko bw'isombe nitwo dusa n'udusigaye dutunze abanyamaramvya kuko twama ku biti birinda izuba umwanya muremure naho imana yvette ni umwana w'umukobwa yahevye yiga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri mato twamusanze aho yari karaha isombe wowe wari wiga mu wa kangana naniga mu wa gatandatu mu marambya umuntu nyene yironkeye utuboga aririra aririra ko buca nta kindi mbe utuboga mu dukoze iki Mm, nawe woronka ivyo uza urakoza aya kweri wiririye nyadusombe canke ukirira mm, canke ukatubura urose nk'uduharage hoho ukavuga ati ndaturiye hoho uvuga ati jewe uno musi ndi umuzungu Mm.
niyo rugira chantal yahebeye mu mwaka wa gatatu wo mu mashuri mato yatubwiye ko yahevye kubera agiye kwiga yazengerezwa gushika hata umutwe mwikaye ariko n'ubu imibereho ntayo naho yahevye kwiga ndabaye nyene uko nyene bukebuke umuntu arasoda isombe ararya uko nyene nagome udukoze iki nta na kimwe wahebeye mu wa kangahe nawe je nahebeye mu wa gatatu Eliya bangira inama arongoye umutumba wa Maramvya aratubwira ku bijanye na raporo amaze kuronka ku bana bariko baraheba amashuri abana baramaze guheba amashuri kuko iyo bagiye kwiga baca basinzirirayo mu mashuri yisumbuye bamaze kurungika abana bashika bamaze banyandikiye igitigiri c'abana mirongo ibiri hanyuma naho rero mu mashuri mato mato nibatari bwadibitigiri neza ariko ariko bisanzwe naho nyene ntibiga neza benshi barata amashuri kubera inzara toyi nestor umuyobozi w'ishuri shingiro rya maramvya avuga ko baheba atari benshi ariko gusiba arivyo bishika cane inzara iribonekeza ahantu umuntu abibonera nuko usanga no mwishure mbere kenshi usanga n'abana ca- baca baguma bisinzirirako canke ugasanga abana benshi baguma basaba uruhusha bavuga ngo baratashe ngo baragwaye naho batagwaye mugabo ukabona yuko biva kuko nk'umwana aba yarayatariye usanga bidakunda ko aduga ku ishuri ikindi gikunda kubitwereka ni ibintu vy'ingwara usanga abana bagwara cyane baza naho nyine ko bagwara kubera baba bafungura nabi tukibaza ko arico bivako turiko turaraba ibiharuro vy'abana baheba si, si binini cyane gusa dufashe umwaka ugitangura kuva umwaka ugitangura tuba dufise abana amajana atandatu na mirongo itanu n'icenda hanyuma igice ca mbere caje dufise abana amajana atandatu na mirongo itatu na babiri ni ukuvuga yuko hahevye ahafa abana mirongo ibiri n'indwi kuva dutanguye igice ca kabiri ko twagitanguye mu kwezi kwa mbere ubu kwaheze ubu turiko turaharura tubona umenga hahevye nk'abana bashika indwi canke umunani toyi nestori atwo gusonza kw'abana biragira ingaruka mbi ku kazi k'abigisha kuko n'umwigisha ariko arigisha arabona yuko abana usanga badakerebutse cyane ngo bamukurikire mu ishuri mbe umwigisha wewe aroroherwa mu gihe afise abana bimeze gutyo ico ni ikintu cumvikana numva nawe ntiyoroherwa kuko ntibamukurikira ku vyo bariko arakora ingaruka zo zo ntizibura kuko rimwe na rimwe urabona yuko hajya mu bisanzwe umuntu bamuharura ku co yakoze iyo rero nk'ubu nk'akarorero abana basiba ugasanga hageze ko atanga ikibazo akabona abana baronsa amanota mabi kuko hari igihe abibazwa ugashobora kwibaza ari nka wowe uri umuyobozi ukibaza yuko yoba atigisha canke yoba akora nabi zimuga kubera gusa twe tuba dusanzwe tubibona ukuntu vyifashe turabitahura rimwe na rimwe hanyuma tu gusa tukaraba iyi ngingo twofata kugira ngo ntihagire ingorane zihaba bamwe mu bana b'imiyabaga baheba amashuri bavuga ko bazohava baja kurondera ubuzi mu bisagara kuko aho babaye badashobora kuronka aho baca ingero ikarusi fidel antoine nsabimana ijwi ry'amerika
turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara gishingiye cyane ku makuru avugwa mu ntara no mu makambi tukiri mu ntara twabwira ko imyidogo n'amakenga bifatiye ku macuniro yubakwa hagufi y'imihana ari umurengera ku banyagihugu bo ku mutumba musave wa komune n'intara ya kayanza mu ntwaro bahumuriza ko hamwe mu mahi- mu mabagiro agiye kugagwa vuba bwangu canke akimugwa nk'uko muvyumva mino nkuru ya moyizi misago akweje ry'amerika mu kayanza abanyagihugu bo mu gwegeranya aho bita ku busheri barageramiwe n'umunuko mwinshi uterwa n'umucafu w'amayezi uva mu ibagiro riri muri iyo micungararo uwo mwanda usanga wandagaye hasi uwundi uca imbere y'imihana y'abanyagihugu abo banyamusave bavuga ko umunuko uva mu ibagiro ryo muri iyo karti yabo ubageramiye bamwe mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba wa musave bayaze n'ijwi rya amerika bavuga ko badatahura ingene iciniro nk'iryo rishobora kuba mu mihana y'abanyagihugu I- iyo bariko ba- barabaga ba- ari ukuntu ba- basukwamo amazi hanyuma akaba evacuation y'i- y'iyo micafu iriko iragenda ahantu hose ica ni umunuko gusa kandi ica mu mazu y'abanyagihugu yego turakumva rwose burya nako ikaraturembeje akanuko kaho kubera hari umucafu mwinshi kandi urabona n'abahabagira ntibahakorera isuku urumva twebwe tuhaba cabe dutuma tugira amagara mabi kubera ako kamoto ako kayo mayezi y'inyama babaga oya kubw'abanyi bimeze ukundi kuntu mu gihe ubusheri butagira amazi baba bakwiye kubyitondera bakabanza bakaraba isuku nyine byogenda iyo habaye umunuko nahone biba bikwiye kugirirwa isuku bakahashira ibomba nyine bimanukana nabo ntibigume bitetse ngaho urumva ni hahandi umucafu uca umubandanya abo banyagihugu b'imusave bafite impungenge ko amagara yabo ashobora kubangamirwa bivuye kuri uwo mwanda bakeka ko umunuko uterwa n'isuku rike rirangwa kuri iryo bagiro uzobatera indwara Eh tuba zifise nyene none ko bidusinzikariza ubuzima urumva unukiwe nabi ni ngombwa uca urwara twebwe twasaba abajejwe intwaro yuko bohindura ubusheri bakabushira ahandi eh, ibagiro bohindura bakarishira ahandi kure yahategereye imihana impungenge z'amagara nyine zitegerezwa kwaba kuko nta muntu akwiye kubana n'umucafu muri iki gihe by'uwo munuko nabyo mu gihe batarabanza kuraba ko hari ibinogo biri impande yabo mu gihe ari ibyo binogo bita- bidatuma bisesura ngo bibe barabihaye amatiyo bi- abijana mu mwonga bitegerezwa gutega bigaca bitera abanyagihugu ingorane ingorane nkizihe ingorane z'indwara izo ari zo zose yaba kuri malariya kubiki nk'umunuko mwinshi mwinshi kuko mba ntibabitemvye biba bigumye bitetse biba vyimereye nk'idengere abajejwe amagara y'abantu bemeza ko indwara nk'izo gucibwamwo hamwe n'izo guhema nabi zishobora kubafata atagikozwe mu gutuza uwo mwanda uwujejwe ibikorwa byo kubaga ibitungwa kuri iryo bagiro isanzoviyo asaba abajejwe intwaro muri ako karere kuraba icoba kirakogwa mu gutezurira abanyagihugu mu kurindira ko iryo bagiro ryimugwa icoba kirakogwa ni uko bubona yuko bubona ayo matiyo nyene babimanukana bikaramwonga ko vyoca bifasha ko abanyagihugu baba bahabaye ku mwanya rero batararonka ingene yahabona aryimurira ivyo nivyo banza gupanga amatiyo akajana ivyo bintu bigume biteze imbere y'abantu vyo ndibaza ko vyofasha cane abajejwe intwaro muri komine kayanza bemeza ko iryo bagiro rishaje ivyo navyo bikaba ari mu bituma imicafu itamanuka neza musaneri w'iyo komine arahumuriza abo banyagihugu aho avuga ko batareze amaboko kandi ko ikibazo c'iryo bagiro kigiye gutorerwa inyishu musaneri jean marie manirakiza ati ikibanza kizokwimurirwamwo iryo bagiro carabonetse iryo bagiro rimaze igihe kirekire ririko rirasaza ku buryo na evacuation zitakigenda neza uburyo imicafu isohoka tugeranje kuraba i- ibagiro n'isoko byubakiwe rimwe nko mu mirongo umunani na gatandatu Eh, kihubakwa nta mwana n'umwe wari uhari abenegihugu rero baza barigana bararyubaka hambavu n'imbavu ariko rero kubera ko byamaze gushika nk'intwaro ntitwicaye hari umugambi uri kurakorerwa mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi aho bemeye yuko batwubakira ibagiro rishasha rya kijambere tukaba tugateganira ko kuzoryubaka ikibanza uburimyi n'ubworozi bwo mu ntara kayanza baduhaye abenegihugu rero borema kuko uwo mugambi uramaze gutera imbere kuko ubu tuvugana n'isoko yo gukora aho hantu izaratanzwe nkabizaho gukora mu minsi ya vuba icyo kibazo cyavuye mu nzira amakuru kandi dukura mu bajejwe intwaro avuga ko iryo bagiro ryo mu gwegeranya riteye ingorane ariryo ryonyine rirangwa muri komine kayanza moise misago ijwi rya amerika
tutandukire ayavugwa mu makambi tuyarire mu ikambi ya nduta ari mu gihugu ca Tanzania ivugwamwo abarundi batari bake babandanya bahungira aho muri iyo kambi ahanini bakava mu ntara ya Muyinga navuganye n'umwe mu barundi baba muri iyo kambi atashimye ko tuvuga izina kubera umutekano wiwe ambwira ko kundwi hinjira abarundi barenga amajana atandatu himvo nyamukuru abahunga bashika babwira abo bahasanze zibatumye bahunga n'izibiri icuka ca politike n'inzara mbere batatu mu banyagihugu bahahungiye ngo baramaze no kwitaba imana tumutega amatwi abantu basigaye baza cyane nko ku munsi ugasanga haza imodoka cumi na zine imwe itwara abantu ijana jana abenshi rero baza usanga bamerewe nabi cyane biboneka ko ari abantu bari mu gupfa biboneka ko bafite inzara nyinshi nka benshi bashyira ku mfungurwa zimwe zo kubafasha kugira ngo zibafashe kuko bameze ko bagomba ifashije kora abandi nabo harimo n'abamaze bafite batatu baramaze gupfa kubera bari bafite inzara nyinshi hanyuma bakaba barabura imfungurwa kubera ubu ishyirahamwe rigeze kugaburira impunzi yararengewe kubera ubwinshi bwabo ubu n'aho bahora barahara bararondeye ibindi bibanza babaduganamo haruguru y'igipolisi gicumera haruguru hahora ko mwinshi z'isambu ariko ubu kandi yaharenganye bamwe ugasanga badugiye abandi basigaye barara aho ishyirahamwe ryo gutanga ibyankenerwa zo kwifashisha n'ibirengeye n'ibyombo byarasi aho rikuberuka usanga abantu ahawe ibyombo akashima kurara ngaho nyine kugira ngo bazomukureho bamutwara kumwereka ikindi abantu basigaye babaha amazu ari benshi cyane mu nzu ugasanga rimwe ibamo imiryango abantu bashika cumi bumva ko imiryango abiri iteranye ubwoba hamwe nk'ubu unagiye n'aho baba bari kwarongera ajya amakase abayaha uburenganzira bwo kubihunga usanga abantu ari benshi cyane ku buryo batonda ugasanga nk'abaje harahera indwi batararonka indwi zibiri bataramurya amakari abuvuga bariko baraza ku bwinshi bavuga ahanini ko baza baturuka amajahiri ubu abo tumaze iminsi tubona basirika nabava mu gice cya muyinga kuko kuva muyinga aho habereye rya bitaro kuri ry'akambi abantu benshi baravuyeyo kandi n'abasaza barimo bavayo bahunga bakavuga ko bahunga iki bahunga ubwicanyi buriko buraberayo kandi ni nk'uko no ku mipaka kugira barengane hari ingorane imboneko zirakikuza rero kugira ushobore ngo kuhaca uca ubahereza nk'amafaranga kubera naho nyine barakenye akayakira amafaranga hanyuma akaca akoreka akarengana abantu bakasabona kurenganura ariko bari baranavuze ko ari ingingo yabaye irafatwa yo kuba irabujije abarundi kuba barinjira ntaho ava aca yibaza ati mbega harimo guhushana baravuze ko iyo ngingo ifashwe hama hakagira abendi benshi baguma baza barinjira bari babivuze ko bagiye guhagarika kwakira abantu bazi ari kivunga ariko nabo nyine barisubira ko barabona yuko atahandi bafise hafi bashobora guhungira baremera bakakira abantu ntiduhava dusanga harimo na ca kibazo c'inzara inzara yo kubamo ibintu ariko ubwangurambaga yuko hari amakori menshi arenze urugero leta yatunze abanyagihugu hanyuma hakabaho n'ubwicanyi bw'isombasomba ubu rero dusigaye twakira n'abana benshi benshi batagira ababyeyi aho kuvuga ababyeyi babo babafashe bagahita bahitamo n'abo bakomokana n'abandi mugasaba iki muri rusange icyo dusaba ishyirahamwe y'uwanisiyara na leta ya tanzania ni uko bakora ibishoboka byose kugira ngo icyo twahunze nikidusanga aho turi kuko biramaze kugaragara ko ngaho no mu kandi hari abantu benshi bamaze gusanga ugasanga araturiwe kw'inzu agataburirwa kw'inzu mbere byanagaragaye ko aho naho mu nzu ya cumi na kabiri habayeho n'igitero ku muntu yari ahaba inzu yiwe irataburwa hanyuma n'undi muntu aratemagurwa urumva biragoye cyane kuko umutekano turafite impungenge hamwe badakomeje cyane bafuna ikindi kibazo batwungurizamo kitari hafi y'uburundi kuko ngaha nk'ubu aho turi ni amasaha atarenga atanu ariko agenda n'amaguru yinjira muri rubisi cyane cyane twarondeye abayobozi b'intara ya muyinga ngo batubwire uko icyo kibazo cyifashe ariko turabakena turaza kugerageza turabe ko duhava tubaronka tumire amate gato hama duhave tuja mu rusenda ikambi ya rusenda nayo iri majepfo y'intara ya kivu ivugwamo ubwinshi bw'abana mu mashuri yo kwimenyereza abigisha bafasha utwana twimenyereza babwije urya amerika muri congo ko uretse ingorane z'ibikoresho bidakwiye ukutitaho navyo nyene ukubitaho navyo nyene bitoroshe kubera ubwinshi bwabo vedaste ngabo akoresha urya amerika mu kambi ya rusenda iri mu majepfo y'intara ya kivu
iki kigo cyakira abana bari hagati y'imyaka ibiri kugeza ku myaka itanu y'amavuko kikaba gifite ibikorwa birimo kurera abana ndetse no kubigisha kuvuga ururimi rw'ikirundi igiswahili n'igifaransa abarimu bafasha ababyeyi kurera aba bana muri iki kigo cy'incuke bavuga yuko akazi bakora bagahuriramo n'imbogamizi z'umubare w'abana urushaho kwiyongera uko bwije n'uko bukeye bitandukanye n'umubare baba bateganyijwe kwakira uyu ni umwarimukazi utashatse ko tuvuga amazina ye aragaruka ku ngorane bagenda bahura nazo mu kurera aba bana bajya ku kazi dukora mu kigo hari igihe usanga twakira abana mu mategeko tukakira nk'abana amajana umunani tukakira nk'abana mirongo umunani mugabo kubera yuko abana bakomeza baza ku bwinshi bikaca bisanga twakiriye nk'abana amajana atatu muri icyo gihe rero bikaca bitugora ukuntu dukoresha nk'ibikoresho tuba dufise bigenewe abo bana hari igihe usanga mu gihe dukoresheje ibikoresho abana bagwiriye cyane tugaca dusanga biraturusha nk'iyo dufise nk'abana batoya badakwije imyaka yo kuvuga ati bosaba nk'ubyeyi uruhushya rwo kujya ku mwanda muto bikaca bituma biyonona kubera yuko ibikoresho ari bikeya tugaca tugerageza kubaringaniza iyi gahunda y'uburezi bw'incuke imaze hafi umwaka n'igice itangijwe mu nkambi yo mu rusenda ikaba irushaho kugenda yubakwa n'abana ibi bikaba bifasha ababyeyi babo kubohoka mu mirimo bakora haba iyo mu ngo ndetse no mu buzima bwo gushaka imibereho ya buri munsi mu gihe abana babo baba boherejwe ku mashuri niyo nkuru desire nawe n'umwarimu muri iri shuri ry'incuke arasobanura uburyo barera aba bana muri aya magambo
tutangura akazi isaha zibiri tukabatahura isaha zitanu ava midi ku mugoroba baca bagaruka isaha umunani bagataha isaha cumi n'imwe tufata umwanya mutoya wo kubigisha hagaca turafata nk'umwanya w'isaha yose turi ko turabigisha hama iyindi myanya ibisigaye ni umwanya wo gukina bakinisha ibintu by'ibipupe utumodoka amabaransware hanze ni ibintu nk'ibyo nibyo bakinisha hano ku kigo hateguwe amaje menshi atandukanye y'ubuhinga bwa none ni kuvuga iyo duhejeje kubigisha tubigisha isaha imwe yonyine yandi masaha bakayamara bariko barakina hariho imiduga bakinisha hariho utudege abadakinishije ibyo ngibyo turabahereza umupira hanze bagakina abandi nabo bakajya ku mabaransware kuko murabona hano kuri kino kigo hariho amaje atandukanye iri shuri ry'incuke ryubatswe mu nkambi yo mu rusenda rikaba ryarubatswe ku nkunga ya adra network aho rifite abana magana atatu mu barimu batandatu vedaste ngabo ku bw'ijwi ry'amerika mu rusenda urakoze vedaste ngabo turiko dusa nk'abasozera ikiganiro cacu ariko imbere y'uko dusezerana tubibutse ko turi mu kwezi ijwi ry'amerika rihimbaza imyaka mirongo irindwi n'itanu iheze ritanguye kubashikiriza ibiganiro bitandukanye radiyo ijwi ry'amerika ikaba yatanguye neza na neza mu kwezi kwa kabiri k'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ine na kabiri mu gihe ic'intambara ya kabiri y'isi yose ico gihe icicaro cayo cari mu gisagara ca new york mu nyuma gihava cimurirwa aha i washington dc eh, tuzokomeza rero kwakira ubutumwa bwanyu n'intasho ku bijanye n'isabukuru imara ukwezi kwa kabiri kose ndetse no mu ntango z'ukwa gatatu by'umwihariko dushimire jean marie niyo nkuru yaririmbiye kano karirimbo ijwi ry'amerika kugira ngo ashobore no kubamenyesha ico yiyumvira kuri ino radiyo ntimutangwe na mwebwe kutubwira ico mwiyumvira ku iradiyo n'ibiganiro byacu
yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika nonga rero dusozere ikiganiro cacu mwakoze mwe mwatwumviriza ariko imbere ko duhana agahindukire ndabatumire mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere harimo ikiganiro muri isanga muzakurikirana kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe igihe c'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiza amakuru avugwa mu burundi igihe c'isaha eh, imwe n'igice naho ni amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri afurika muranigwe mu vyanyu tuzosubira ejo yari diane nahazwe na innocent kimenyi
mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu